iyi ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ni edi rwema ubasuhuza kandi mbaha ikaze mu makuru yacu duhere ku makuru yo hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugezwaho na aloyizi bigirimana
mwaramutse edi turayatangurira n'ayabandanya avugwa kuri afuganisitani Ashraf Ghani yahora ari perezida wa Afghanistan ari muri Emira z'Abarabu zunze ubumwe inyuma yaho ahungiye igihugu mu ntango z'iyi ndwi igihe abatalibani bigarurira ubutegetsi umushikiranganji wa Emira z'Abarabu zunze ubumwe ajejwe imigenderanire n'ayandi makungu yatangaje ejo ku munsi wa gatatu ko igihugu ciwe cakiriye perezida Ashraf Ghani hamwe n'umuryango wiwe Kani yahunze Afghanistan ku munsi w'Imana imbere y'uko abatalibani bashika i Kabul atantambamye barinze guhura nazo mu butumwa yashize kuri Facebook yavuze ko abatalibani batahukanye intsinzi kandi ko yahunze Afghanistan kugira akinge kw'amaraso aseseka gushika ejo ku munsi wa gatatu byanurwanurwa ko Ashraf Ghani yoba yahungiye muri Omani Tajikistani canke uzbekistan tukivuga kuri afghanistan nyene perezida wa irani ibrahim raisi ejo ku munsi wa gatatu yabwiye bagenzi we b'uburusiya n'ubushinwa ko igihugu ciwe citeguye kuzokorana n'ivyo bihugu bibiri mu kugarukana amahoro n'ituze muri afghanistan mu kiganiro bagiranye kuri telefone perezida raisi yabwiye perezida Xi Jinping w'ubushinwa hamwe na Vladimir Putin w'uburusiya ko irani yiteguye gufasha afghanistan mu iterambere ry'abanyagihugu no kuba mu mahoro arama ni mu gihe irani atamigenderanire myiza yigeze igirana n'ubutegetsi bw'abatalibani mu myaka itanu bwamaze butarakurwa na leta zunze ubumwe za amerika ariko mu mezi aheze irani yavuze ko ikwiye kuzoba mu nyishu ya kazoza ka afuganisitani
washington ijwi rya amerika
ku mugabane wa afurika mu karere k'ibiyaga binini inteko zidasanzwe za leta zunze ubumwe za amerika zarashitse mu buseruko bwa repubulika ya demokarasi ya kongo gufasha kurwanya intagondwa zikora iterabwoba zafashe ibirindiro mu mashamba cimeza yo muri iyo ntara ibiro bya perezida felix cisekedi byavuze ku munsi w'imana ko kongo yemeye irungikwa ry'abasirikare b'abanyamerika gufasha abasirikare b'igihugu kurwanya abarwanyi b'umuhari adf igitigiri c'abo basirikare b'abanyamerika ntikiramenyeshwa ariko amasanamu yaberekanye igihe babonana na perezida cisekedi n'intumwa zari zirongowe na ambasaderi wa amerika i kinshasa mike hama yerekanye abarenga cumi tukiri muri afurika abategetsi muri gine batangaje ku munsi wa gatatu ko abantu mirongo itanu n'umunani bashizwe mu kibanza cya bonyene mu nzu yabo inyuma y'aho bagaragajwe ko bakoranye ko n'umwigeme w'imyaka cumi n'umunani yanduye umugera wa ebola uwo mwigeme w'umunyagineya yamenyekanye muri cote d'ivoire mu mpera z'indwi iheze uwo muntu wa mbere yamenyekanye muri cote d'ivoire haheze hafi amezi abiri ikigo cya onu kijejwe amagara y'abantu gitangaje ko ebola yarangiye muri guinea aho mu mwaka uheze wahitanye abantu cumi na babiri tukiri muri afurika abantu bakekwa kuba intagondwa z'abajihadiste barisha abantu mirongo ine n'indwi barimwo abasivile mirongo itatu mu gitero bakoze ku modokari zari mu rukurikirane mw'ibarabara mu buraruko bwa burkina faso nk'uko byashyikirijwe na leta ejo ku munsi wa gatatu umushikiranganji wo kumenyesha amakuru yavuze ko ico gitero cahitanye kandi abasirikare cumi na bane cabereye ku birometero cumi na bitanu uva mu gisagara ca gorgaji kiri ku rubibe na mali na nigeri igitero cejo ku munsi wa gatatu cyagize cya gatatu mu ndwi zibiri gikozwe ku basirikare ba burkina faso aho abandi bantu barenga cumi bapfuye
aloyizi bigirimana urakoze kuri ayo makuru yo hirya no hino ku isi utugejejeho ukomeje gutega amatwi ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri naho mu rwanda turi kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu burundi ishyaka iprona ritavuga rumwe na leta rirasabira bamwe mu bahoze bari ku buyobozi bwaryo kwegura ku mirimo yo guhagararira iri shyaka mu nama nshingamateka hariho abatwara umugambo mu makomini batakoresheje amakoraniro hariho abatwara umugambo mu ntara birukanywe abatawumva ibyo bifuza baciye babakumira muri ayo makoraniro iryo koraniro ryategerezwa gusumirwamo niko amategeko abivuga uyu ni gasito sindimwo uhagarariye ishyaka iprona mu nama nshingamateka naho imiryango irenga mirongo ine iharanira uburenganzira bwa muntu hirya no hino ku isi harimo n'iyahoze ikorera mu burundi irasaba umuryango w'abibumbye guhoza ijisho ku burundi kuko isanga iyubahirizwa ry'uburenganzira bwa muntu rikomeje gusubira inyuma ayo makuru n'ayandi ni mu kanya mugume ku maradiyo yanyu amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari imiryango irenga mirongo ine iharanira uburenganzira bwa muntu hirya no hino ku isi harimo n'iyahoze ikorera mu burundi irasaba umuryango w'abibumbye guhoza ijisho ku burundi kuko isanga iyubahirizwa ry'uburenganzira bwa muntu rikomeje gusubira inyuma ku ruhande rw'uburundi bo basanga ibintu byararushijeho kujya mu buryo ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika pierre claver niyo nkuru amezi atatu aheze niyo amashirahamwe yigenga ashimikira ko mu kwerekana ko agateka kazina muntu mu Burundi kabangamiwe bikomeye amashirahamwe mirongo ine n'atatu harimwo mpuzamakungu n'ayakorera mu Burundi yerekana ko kuva mu kwezi kwa gatanu hishwe abantu barenga ijana na mirongo irindwi abarenga ijana baranyuruzwa nayo abarenga ijana na mirongo itanu barafungirwa ubusa ayo mashirahamwe aharanira uburenganzira bwa muntu yahaye urwandiko inama nkuru y'umutekano ya oni nijejwe agateka kazina muntu muri oni nyene asaba izo nzego ko zogumiza ijisho ku burundi Karina Tertsakian aserukira Initiative pour les droits humains au Burundi IDHB rimwe mu yateye umukono kuri ubwo rwandiko ati muri aya mezi aheze ndetse kuva mu ntango z'uyu mwaka turabona ko ibitigiri by'abafungirwa ubusa abicwa n'abanyuruzwa bakagenda amazima yongo vyabaye umurengera abenshi n'abaharanira agateka kazina muntu abatavuga rumwe na leta canke abakekwa kuba bakorana n'imigwi yitwaje ibigwanisho ivyo biraduteye amakenga kuko vyerekana ko ibintu vyunyutse mu gihe hari agahengwe kari kibonekeje mu mpera z'umwaka uheze turasaba dushimitse inama nkuru ijejwe hagati y'akazina muntu ya oni ko yorikanura cane cane no mu kurwanya ukudahana ivyaha kuko ariyo mpwezi y'amarere car c'est l'impunité pour ces crimes qui continue de, de favoriser cette situation ayandi ni nka human rights watch reseau panafricain de défenseur des droits de l'homme amnesty international centre mondial pour la responsabilité de protéger fédération internationale des droits de l'homme fidh geneva for human rights Trayo International, APRODH, Coalition Burundaise pour la Cour pénale internationale, FOCODE, ORICOM, SOS Torture Burundi, Tourno Rapage n'ayandi. Ayo mashirahamwe arasemerera yibutsa ONU ko no kudahana ibyaha byabaye ndanse mu gihugu yamaraha umugwi w'igihugu wigengujejwe agateka kazina muntu mu Burundi CNIDH sikubibona kuri mikro y'ijwi ry'Amerika 60 Vinyene Muraba atwara uwo mugwi ubutegetsi dufise ubu bushasha bariko barakora ijoro n'umutaga kugira ngo abarundi bose biyumve mu mahoro kandi murabibona ko ubu n'ugize agakosa gatoyi abafashwa muri bimwe by'ubwicanyi ubwo nyene amatohoza acaba kandi turabona ko bahana atakuraba nkunzi ikiriho n'ikintu gishobora kuremesha tuguma dusuzuma tukabona ko atagateka kazina muntu kariko karahungabana haba mu mitumba haba mu makavye eka mu burundi bose tubone yuko umuntu wese yidegemvya uko bikwiye kandi ata muntu n'umwe e, amuhatira kuco adakeneye ayo mashirahamwe yituye oni mu gihe mu ntango z'ukwezi kuza kw'icenda bitegekanijwe ko oni yongereza ikiringo c'umugwi ukora amatohoza muri ico gihugu canke ikawuhagarika burundu naho hataragira ko atanga raporo imbere ya oni utwara uwo mugwi umunyasenegal dudu diene nawe nyene arahuza n'ayo mashirahamwe ko hakiri vyinshi vyo gukora kugira ngo agateka kazina muntu kubahirizwe dudu diene yabwiye ijwi ry'amerika ico leta ikwiye gukora mu maguru masha ati icya mbere ni ukugabanya ku rugero ruboneka ibikorwa bihohotera agateka ka zina muntu icya kabiri ni uguhana abagirizwa amabi atandukanye muri aba harimo guharuka rw'imbonerakure n'abandi bafatanije ibikorwa byo kubangamira agateka ka zina muntu kureka abantu bakishyira bakizana baba abatavuga rumwe n'ubutegetsi cyangwa abandi bifuza gushikiriza ivyiyumviro no kugira amanama gukorana neza n'amakungu cyane cyane gusubira kugurura ibiro vy'igisata ca oni c'agateka ka zina muntu gufungura abandi bafungiwe ivyiyumviro vyabo batavuga rumwe na leta n'abandi ati twebwe twasabye ko twakorana n'u Burundi tukemererwa kujayo kuva kera ariko byaranse twifuza kumviriza ubutegetsi inzego za leta n'abandi bakorera mu gihugu ingene babona ibintu kuba ubutegetsi bwarahindutse ni byiza ariko bibwirizwa guherekezwa n'ingingo zerekana impinduka atari aho ntaco vyoba bimaze uwo mugwi usabigwa n'amashami yigenga kongerwa ikiringo washizweho mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu umaze kongerwa ikiringo inshuro zine wahawe igikorwa co gutohoza ku vyaha bikorwa mu burundi bijanye n'ihonyangwa ry'agateka ka zina muntu kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu umaze gusohora amaraporo atari make ndetse amwe muri yo akaba yahawe sentare mpanavyaha mpuzamakungu sepeyi mu matohoza nyezina y'isentare nayo iriko irakora haraheze hashize imyaka ine yamara uriyamirizwa n'u Burundi ubuserukira ico gihugu i Geneve mu Busuwisi aho ukorera yama yashikirije imbere ya ONI kuwo mugwi wa ONI ukorana n'abatavuga rumwe na leta yiwe gusa Dododie na Wotwara avyamirira kure Pierre Claver niyo nkuru Kigali kubwijwi rya Amerika
Ijwi rya Amerika mu munota umwe gusa uramenya amakuru ya afurika kuri radiyo ijwi rya amerika buri munsi reba videwo y'umunota umwe ku ijwi rya amerika ni ku rubuga rwa facebook ku ijwi rya amerika videwo y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri afurika ni ku rubuga rwa facebook rw'ijwi rya amerika aderesi ni voa radiyo yacu
tugume mu burundi ishyaka ry'abadasigana iprona kuva mu mpera z'icyumweru gishize rifite ubuyobozi bushya buzariyobora mu gihe cy'imyaka itatu iri imbere bamwe mu badasigana bahoze mu nzego zo hejuru mu gihugu basimbujwe barasaba ko hatumizwa indi nama y'ishyaka n'amatora y'abayobozi agasubirwamo mu bavuga ibyo harimo gasito sindimwo wigeze kuba visi perezida w'igihugu akanayobora iryo shyaka aha ari kuri mikoro ya mugenzi wacu diane ninahazwe izo nzego zashyizweho habanjwe gukumirwa abantu cyane cyane hanyuhanyanzwe amategeko ngenderwako y'umugabo udasigana iprona yatowe mu ikoraniro kaminuza ryo ku itariki cumi na zine ukwezi k'umunani ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu ayo mategeko muvuga aravuga iki aho yahunyanzwe ni hehe hariho abatwara umugambo mu makomini batakoresheje amakoraniro hariho abatwara umugambo mu ntara birukanywe abatawumva ibyo bifuza baciye babakumira muri ayo makoraniro iryo koraniro ryategerezwa gusumirwamo niko amategeko abivuga ntawe uhava aca yiyumvira ati ibi gaston sindimwo ariko abivuga kuko nawe nyine asa nk'uwari yaravanywe muri uwo mugambwe uvanwa muri uwo mugambo mu gihe wakoze amakosa rero nta makosa twakoze twasabye ibyo amategeko adusaba ko dusaba hari ico murakora nka bamwe mu bahoze mu nzego zo hejuru batanzwe n'uyo mugambwe tuributsa ko mwabaye icegera c'umukuru w'igihugu mu burundi kandi mukaba mwashizemo ico kibanza biciye mu mugambwe ipona hari ico murakora mwegera inzego zihari kugira ngo murabe ingene ayo matati ashobora gukemurwa twebwe twarituye ubushikiranganji bubijejwe hanyuma mbere y'ubushikiranganji budujejwe buratwandikira ikete riduhumuriza kandi rihumuriza n'abandi kandi ribasaba yuko tugira ibiganiro kugira ngo dushike ku ntumbero gushyiraho inzego nshasha nibo mu nyuma uko byahindutse biriya byahindutse ukuga baragutwara dore mu bushikiranganji bw'intwari hagati mu gihugu nibo bujejwe imigambwe twarabandikiye tukaba rero turindiriye yuko ubwo bushikiranganji buduha inyishu tukaba kurindira amezi atatu yose niyo amategeko abivuga ego inkuru nziza olivier yatowe ku munsi wa gatandatu amaze gutorwa yaravuze yuko azokwitura sentare yubahiriza ibwirizwa nshingiro mu gihugu cy'u Burundi kugira ngo ayisabe ko yofasha gutomora nimba mwebwe gaston sindimwo uh, mutakiri uh, ku rutonde rw'abadasigana ku bw'uwo mugambwe mwobandanya musasa mu nama nshingamateka nk'umushingamateka wa iprona canke mwovaho ayo majambo yiwe muyavuga ku iki hama mukagona iki kuri ico kibanza ubu murimwo mu nama nshingamateka y'uburundi ubwa mbere cyo twavuga ni uko afise uburenganzira eh, bwo kubisaba kurikije amategeko mugabo uwabisaba abisaba umukuru w'inama nshingamateka naho umukuru w'inama nshingamateka agaca araba ko bikurikije amategeko agaca nawe nyene yabonye ko bikurikije amategeko agaca yandikira rero iyo kuri konsiyoneri sibo bavyandikira kuri konsiyoneri ica kabiri ni uko mu mategeko agenga ico bita kode electorale hariho ubu- uburyo butatu bw'umuntu ava mu mugambwe hariho igihe aba yapfuye uyu o baramuhindura atakibazo hariho n'uwundi aba yikuyeho nyine mu mugambwe akaja mu wundi hariho rero uba yakuwe mbega yararenganijwe canke ntiyarenganijwe nicyo rero gituma yuko mu mategeko eh, agenga inama nshingamateka canke amategeko eh, agenga amatora biranditswe neza yuko muri ico gihe uwa uwasa n'uwakuwe ategerezwa kwitura inzego zose bishobotse kugira ngo eh, ashobore eh, kuronka uburenganzira bwiwe ni ukuvuga rero kugira ngo akurwe muri amashingamateka ni uko izo nzego zose zishobora kugira ngo ari ukwikunguruza ari ugu- ku- ku- kuja mu- mu- muri sentare cyangwa ahandi izo nzego zose ak- zi- akurwa muri amashingamateka ivyo byose byamaze kugaragara yuko yakuwe bikurikije amategeko Ah, hanyuma ivyo vyose mu- bikazoba muriteguye kuzoshira aho bazoba bashize ico kibanza muka- mukakivamo twebwe aho intahe ishize niho tuzoshira kuko uh, kugira ngo tube abashinga amateka ni uko twakoze uko dushoboye kose kandi dukoresheje ingufu z'iwacu bwite kugira ngo tugije muri ico kibanza hanyuma rero umugambo ukaba ubigize uko canke eh, n'inzego zose zikaba zabigize uko twebwe tuzoshiraho intahe ishize kuko ntitukivuka ntitwavuze turi abashinga amateka hanyuma none ubu muri ino saha tuvugana gaston sindimwo ni iki muri iprona umugambwe uravuga ati ntukirimwo namwe mukavuga muti hariho ah, inzira birinda gucamo kugira ngo umudasigana yakwe iryo zina ry'umudasigana ubu kuri ino saha mwebwe gaston sindimwo muri uwo mugambwe mubona ko ah, muhagazeho nkande twebwe gushika uno munsi twe turabadasigana Mhm.
kuko ntiturabudasigana ngo twinjire mu mugambo twavukiye muri uwo mugambo twarezwe n'uwo mugambo ni ukuvuga yuko nabo bari ngaho imbere y'uko bavuka twarabudasigana nicyo gituma rero twebwe tuba tuti turabudasigana kandi izo nzego bazidukuyemo barashobora kuzidukuramo mugabo gushika uno munsi twebwe turafata ingingo mu burenganzira bwa muntu kuba ari umudasigana umwemera cyangwa utamwemera ari umudasigana twebwe rero uno munsi eh, twebwe twita turemera ko turabadasigana kandi atatu twakoze kugira uwo mugambwe ubu uhagaze uko uhagaze uno munsi gaston sindimwo tubashimire kuri uno mwanya muhaye ijwi rya amerika twibutsa ko mwabaye cegera c'umukuru w'igihugu mu burundi buka- mukaba muri eh, umushingamateka Ah, ivyo kuba mudasigana canke kutamu bamwe muravuga ko mukiri mudasigana mu gihe ipro nayo ivuga yuko mutakiri ku rutonde rwabo mwakoze cane kuri kano kanya muhaye ijwi rya amerika murakoze na mwebwe
bakunze baradiye ijwi ry'amerika mutuye mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira radiyo kominote la voix de mikeno ibunagana ni ku murongo wa fm mirongo ugwenda n'ugwenda n'ibice birindwi radiyo ngoma na amani mu mujyi wa baraka kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice umunani radiyo baraka fm nayo iri mu mujyi wa baraka ku murongo wa fm mirongo ugwenda na kane n'ibice bine radiyo communautaire de la verite ikorera mu mujyi wa kiwanja kuri fm mirongo cyenda n'icyenda n'abadukurikira bari mu majyepfo ya uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radiyo ijwi riyobora voice of muhabura ku murongo wa fm mirongo urunani n'umunani n'ibice icyenda ni radiyo ijwi ry'amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
Minisiteri y'ubuzima muri Uganda yatangaje ko mu gihugu hadutse icyorezo cy'indwara y'imbasa. Iyo minisiteri ivuga ko ikeka ko iyo ndwara yaturutse mu bihugu by'ibituranyi nka Kenya na Sudani y'Epfo ahasanzwe havugwa iyo ndwara. Mu rwego rwo kumenya ibindi kuri iyi nkuru, mugenzi wacu Geoffrey Mutagoma yavuganye n'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika muri uganda ignatius bahizi amubaza uko icyo kibazo cyifashe iki cyorezo cy'uburwayi bw'imbasa bwana Geoffrey cyamenyekanye hano mu mujyi wa kampala kandi minisiteri ishinzwe amagara y'abantu niho yaraye itangaje ko ibipimo byakozwe n'ikigo cya leta gishinzwe virusi uganda virus research institute byasanze ko hari ubwoko bwa virusi y'imbasa bumaze kwaduka icyo cyorezo kimaze kwaduka hano muri uganda ariko cyane cyane muri kampala ubwo bwoko bw'icyo cyorezo akaba bufitanye isano n'indi virusi ya polio cyangwa se imbasa yabonetse mu gihugu cya sudani kugeza ubu abanduye bamenyekanye bangana iki ntabwo hari hakorwa ibipimo kumenya abanduye n'ibipimo byakozwe kumenya ko icyorezo cyageze mu gihugu ntabwo byakorewe ku bantu ahubwo byakore mu bintu mu bintu bisanzwe mu bidukikije kumenya ko iyo virusi yageze mu gihugu nta mibare y'abantu bamaze kwandura cyangwa abana bamaze kwandura yamenyekana kuko ubushakashatsi buracyakorwa kumenya niba naho kimaze kugera kuko kimaze kugaragara muri kampala ubu ubushakashatsi buracyakorwa kureba niba kimaze no kurenga kikagera mu gihugu cyose ubwo nyuma niho minisiteri izaza kutubwira niba imaze kubona abantu banduye n'imibare yabo none ubwo bamaze kubibona gutyo se bafashe izihe ngamba zo kurengera abaturage hari icyo minisiteri ishinzwe ubuzima yari yatangaza
minisiteri ishinzwe iby'ubuzima ivuga ko igiye gufatanya n'ibindi bigo bya leta guhashya iki cyorezo kuko urabona ngo ni icyorezo cyambukiranya imipaka kandi bakeka ko gishobora kuba cyakomotse muri kenya hamwe na sudani y'epfo kuko naho icyo cyorezo kigeze kurangwayo akaba rero ingamba za mbere ari ukureba ko bakumira cyangwa se kugenzura ukuntu abantu binjira mu gihugu ariko ikigiye gukurikira kandi icyo minisiteri yatangaje ni uko hagiye gukorwa ikingirwa ry'abana bari hasi y'imyaka itanu itanu muzi neza ko basobanura ko iki cyorezo cy'imbasa cyibasira cyane cyane abana kuva ku mwaka kuri zero kugera ku myaka eshanu bityo akaba bagiye gutangiza gahunda yo gukingiza abana bose mu gihugu cyose guhera n'ukwezi kwa cyenda ariko nanone bakavuga ko impamvu iki cyorezo gishobora kuba cyongeye kwaduka mu gihugu kandi muri uganda bari barakinesheje ari uko kubera uburwayi bwa covid cumi n'icyenda icyorezo cya covid cumi n'icyenda basa nk'abibagiwe ubundi burwayi bakibanda cyane guhashya covid cumi n'icyenda ubwo n'ubundi burwayi bukaboneraho amahirwe yo kongera gusakara uvuze uti ntabwo ari ubwa mbere kigaragara mu gihugu ubundi hari hakozwe iki cyatumye gisa nk'aho kigiye burundu ukurikiza raporo zitandukanye zaba iza minisiteri ishinzwe amagara y'abantu muri uganda n'umuryango ushinzwe amagara ku isi hose uganda nicyo gihugu cya mbere cyabanje guhasha icyorezo cy'imbasa muri afurika kandi mu bihumbi bibiri na gatandatu uganda yatangajwe ko icyo cyorezo cyari cyavuyemo burundu kandi nanone mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri umwaka ushize niho umuryango ushinzwe amagara y'abantu ku isi wanatangaho icyorezo cy'imbasa cyashyize burundu cyaranduwe burundu muri afurika yose muri rusange rero kubona kigarutse ubwo nani ukongera gufata nk'ingamba za mbere kuko mbere uganda yagiye ikora ikingira abana bose bose bose mu gihugu ab'impunzi abadatuye mu gihugu abavukaga bose ku buryo bagiye bashyiraho no gukangurira abantu bikomeye ku maradiyo amateleviziyo n'ahandi hose abantu bahurira kugira ngo bahashe icyorezo banamenyesha n'abantu ukuntu gitera n'aho gituruka n'ukuntu bashobora kukibona ubwo niba ko izo ngamba arizo zigiye kongera gukomezwa kugira ngo bongere kugihasha kugikora muri iki gihugu ignatius bahizi umunyamakuru ijwi ry'amerika i kampala muri uganda urakoze cyane ukomeze kumererwa neza murakoze cyane bwana jeffrey
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara n'akaryo ijwi ry'amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagire abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara n'icyanyu
tuyagire mwisi yisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva izahindwi gushika izahindwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
mukomeje gutega amatwi radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda tuve mu karere k'ibiyaga bigari tujye muri afganisitani aho isi yose ikomeje guhanga amaso nyuma y'uko umutwe w'abatalibani wigaruriye umurwa mukuru kabul ku cyumweru ese abatalibani bigaruriye igihugu ni bantu ki ijambo talibani ubusanzwe risobanuye umunyeshuri cyangwa se umuntu ushakisha ubumenyi abatalibani bategetse afganisitani kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na gatandatu kugeza mu bihumbi bibiri na rimwe aho bashyizeho ubutegetsi bugendera ku mahame akarishye y'idini ya isilamu azwi nka shariya mu nkuru y'ijwi ry'amerika mugenzi wacu temistokle mutijima aratubwira iby'ingenzi ku myemerere n'amateka by'iri tsinda abatalibani bari mu matsinda yarwanaga mu ntambara yashyamiranyije abanyagihugu muri afuganisitani mu myaka ya za mirongo cyenda nyuma y'aho leta zunze ubumwe z'abasoviyeti ziviriye muri icyo gihugu iryo tsinda ryavutse mu gihumbi magana cyenda mirongo cyenda na kane hafi y'umujyi wa kandahar mu majyepfo ya afuganisitani uwarishinze yitwa molah muhamadi omar wari umukuru cyangwa se imamu w'abayisilamu wo muri uwo mujyi uwo ni nawe wakomeje kuribera umuyobozi kugeza aho apfiriye mu bihumbi bibiri na cumi na gatatu mu ntangiriro abatalibani binjizaga abarwanyi babakuye mu bahoze ari indwanyi z'abanyafuganisitani bo mu mutwe w'abamujahidine bari bashyigikiwe na leta zunze ubumwe za amerika mu ntambara bahanganagamo n'ingabo z'abasoviyeti mu myaka ya za mirongo inani nyuma y'igenda ry'ingabo z'abasoviyeti mu igihumbi magana cyenda mirongo inani n'icyenda n'isenyuka rya leta yariho muri afuganisitani ryakurikiyeho igihugu cyashegeshwe n'intambara yashyamiranyije abanyagihugu abatalibani baje gushyigikirwa cyane ubwo bizezaga ko bagiye kugarura ibintu mu buryo no kugarura ubutabera mu igihumbi magana cyenda mirongo cyenda na kane babashije kwigarurira umujyi wa kandahar nta mirwano ikomeye ibaye hanyuma mu igihumbi magana cyenda mirongo cyenda na gatandatu bigarurira umurwa mukuru kabul abatalibani bategeka bagendeye ku mahame akarishye y'idini ya isilamu shariya mu gihe cy'ubutegetsi bwabo kwicira abantu mu ruhame no kuhabakubitira byari byiganje abagore muri rusange ntibagiraga uburenganzira bwo kujya mu mirimo cyangwa se kwiga kandi bari bategetswe kwambara umwitandiro uhisha igice cyose cy'isura uzwi nka burka igihe cyose bari mu ruhame abatalibani baciye ibitabo ndetse na filimi zo mu bihugu byo mu burengerazuba bw'isi ni ukuvuga mu burayi na amerika ndetse basenya ibintu byose bijyanye n'imico gakondo harimo ibibumbano binini bya buda byari bimaze imyaka igera ku gihumbi na magana atanu mu kibaya kiri rwagati mu gihugu cya bamiyani abatalibani baje gucumbikira umutwe w'iterabwoba wa al qaida wategekwaga icyo gihe n'umunyarabiya saudite usama ben laden uba utakiriho al qaida yashinze ibigo byo gutorezamo abarwanyi muri afghanistan ari nabyo yifashishije mu gutegura ibitero by'iterabwoba mu isi yose harimo ibitero byo kuwa cumi n'umwe nzeri mu mwaka w'ibihumbi bibiri na rimwe byibasiye leta zunze ubumwe za amerika nyuma y'igihe kitageze ku kwezi habaye ibitero byo kuwa cumi n'umwe nzeri leta zunze ubumwe za amerika n'inshuti zayo bateye afghanistan hari ku butegetsi bwa george walker bush nyuma yo guhirika abatalibani leta zunze ubumwe za amerika yatangiye gukorana n'abanyafuganisitani mu kugarura leta igendera ku mahame ya demokarasi nyuma y'aho batsindiwe abakuru b'abatalibani bahunze bagana mu birindiro byo mu majyepfo no mu burasirazuba bwa afuganisitani abandi bahungira muri pakisitani uyu mutwe wakomeje kugaba ibitero kuri leta nshya yari ishyigikiwe na leta zunze ubumwe za amerika mu bihumbi bibiri na makumyabiri leta ya amerika yari iyobowe na donald trump yagiranye ibiganiro bigamije amasezerano n'abatalibani bari bamaze imyaka irenga makumyabiri mu ntambara muri afuganisitani ayo masezerano yashyiragaho ingengabihe yo gucyura ingabo za amerika hanyuma abatalibani nabo bagahagarika ibitero ku banyamerika bakanatangira kugirana ibiganiro na leta ya afuganisitani hagati aho ibiganiro byamaze amezi hagati y'abatalibani na leta ya afuganisitani ntibyashoboye kugeza ku masezerano y'amahoro leta zibarirwa ku ntoki zirimo pakisitani emira ziyunze z'abarabu na arabiya sawudite nizo zemeraga ubutegetsi bw'abatalibani ubwo bategekaga kuva mu gihumbi magana cyenda mirongo cyenda na gatandatu kugeza mu bihumbi bibiri na rimwe ubu nabwo rero ntabwo bizwi neza niba ibihugu byinshi bizemera leta nshya y'abatalibani icyakora minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'amerika bwana anthony blinken mu kwezi gushize yatangaje ko afuganisitani izashyirwa mu kato niba abatalibani bafashe ubutegetsi ku ngufu kandi bagakora amahano nshuti muduteze amatwi aha niho dusoreje amakuru yacu yo kuri iyi saha ndabashimira ko mwahisemo gukurikira ijwi ry'amerika nshimira na bagenzi banjye bamfashije gutegura aya makuru washyize hamwe aya majwi ni diodone cyubahiro naho kuri mikoro mwari kumwe nanjye edi rwema wabafashije kuyakurikira mbasezeho mbifuriza amahoro n'amahirwe